Oromoota dhiyoo kana mana hidhaa Qaallittii keessaa hiikaman dhibba sadiif afur keessaa sadi Oromoota lammii Keeniyaa turan. Keeniyaa keessaa qabanii fidaniitu mana hidhaa Itoophiyaa keessattidhan. Isaan kana keessaa tokko adaba hidhaa umrii guutuutti itti murame. Eessaa isaan qaban? Eessas geessan? Maal tolchan? Soraatu dubbise.
Jaatani kunnoo milkii dooyyoo jaldeessoo waaqootiif godaanaa dooyyooti fuula tokkotti argadhee dubbisuu jira. Jaldeessa eessa qabamti oom qabamtee?
Lakkoofsa warra Itoophiyaatti kum lamaaf ja'a.
Eessas qaban?
Midhaan Keeniyaa irra. Lafa Ajaallee jedhamtu Keeniyaa keessa.
Ganna afurii fi ji'i torbaan duubatti baate maan taate jedhani si qaban eessis geessan?
Lafti nu keessa jiraannu Keenyaaf Itoophiyaallee lafti booranatu waluma keessa jiraanna. Anaanan tibsisu loonii Ajaallee na qabanii waraan isaanii kan jiru federaal jedhanii haana mooyyalee ir jiru kaambi isaanii na galche.
Namni si qabeen?
Warruma naannoo suni naga'ee jedhu naannoo suni.
Maal yakkiti jedhan?
Waraana dhiyoo kan dhufe as lolee kana naga lafteenna naga kennidi boores kana wanni nami beeksi jedhanii na qaban.
As beektaa?
Waan beek hin qabu waan hin tisalooniti. Waan hin beekne na gaafatanii rakko guddoon nu argaye.
Mana hidhaa sun keessatti?
Baatii namaaf gar bultii jaachi na bulchani. Sun keessatti wanni isaan na godhani uleen hin jirti. Waan ilmi namaa hin tolchine. Inni ammoo gaaf sun achi keessa waliin bulle kan waliin nu fidan. Hiliidanii waliin nu fidan warreen taateessaa. Eegii waraan bir na galchan na hidhan. Harka miilii na hidhan halkanii guyyaa akkasumaa bula manni itti galammoo mana taffiiti.
Guyyaa gamsiidhaan harka meel walti.
Guyyaan na hidhan yaga bultii jaatamii yaa ol kan bule aga bultii afurtamii shanii harkaaf miilallee na hidhan. Guyyaan irraa hiikanii halkan na deebisanii guyyaa taa harkanii inni malee ta miilan hiikan. Aga achi jirru nafallee takka bishaan argannee dhiqannee hin beeknu makalaawii keessattis akkasuma waanuma hin beekne na gaafataa turanii sanumaanii gara ji'a afurii achi ture harka miilnu hidhanii wanni sibiilitti nan fannisanii jiraachin nu rarraasanii wanni nuntochiin hin jirtu hallichoo sanaan na dhaanaa turan.
Makalaawii keessaa garamti si dabarsan?
Makalaawii keessa lafti dagariisa ilmi namaayyuu guyyaaf halkanii gadi hin baane lafa Saayiberiyaa fayida ilmi jira. Lafti qabbanooftu maganuu guddoo qaba.
Ahaa achi eessis dabarsan?
Maakalaawii ji'a afur ture ji'a sadii mana qorra sun fe'e ture. Dabarraanii qilintoo na geessani qilintoo.
Amma achi baate atam qilintoo tana baate?
Ee qilintoo waggaa lama ture ganna kudhan shanii nan muranii.
Wamtaatee fuyyuu dur ji'a ganna afuriif ji'a torbi siidhanii baate?
Ee.
Ijoolleen akka hankee tisituu horii ta mooyyelee qaban. Gara keenyaatti qaban nama gama waliin si qaban yookaan ammoo yoo mooyyal seentu manidhaa mooyyale sun keessatti ijoollee Oromoo nama gama argite yoo maayikalaawwii dabarsuun nama akka hankee tolchan nama gama waliin hidhamta.
Mooyyal keessatti amma namni an arge kana hagaaf sun an arge kanan garsiisin malee nama gara kan beeku nama gara ja'a torba yaa arge nama hin beeku.
Namichi keessa hawwataa jira.
Namichi keessatti lubbuu hawwataa hin jiru.
Yoo makiinaaf ta'aniitiin mooyyala gara maayikalaawwii kun ijoollee Oromoo hagam waliin siidhan.
Ee nama furii nu geessanii nama furanii tokko hariirota keessaa ijoolleen lamalleen tokko hin hiikamee.
Maayikilaa godhatte jennaan ijoollee Oromoo hagam waliin siidhan.
Hagam akka ta'ellee hubaadde nama jaataman geessi. Achi keessa gara mana sadii jira. Ardaan gargaraa haa makalaawiin sun qabdu gara sadii.
Ati barumsa wayii qabda jechuun horiitti isaa jettee nama barumsallee hin qabneeti.
Ee ani barumsi hin qabullee ni barumsa. warrum kenne taa'ee manni xiqqaan kuta tokko saddeeti jiru haga haga man ijaa kan achuma bara man warra bira.
Malee ati nama umuriif uffateetiin jiraatti si turii naan jette.
Ee guyyaa loon jala oolee guyyaa iskuulii hin jirre loon humtis.
Guyyaa kaan hin baratte.
Guyyaa kaan hin baratte.
Nam ganna gamii tati.
Namni nama ganna digdamii shani.
Ammayyaa baatee maal ta'uu feetama.
Barnootonni sun amma itti barnooti sun itti dabree waan narraaf sun guutachuu fedha.
Cabaa baqa qabda yookaan ammoo waan waan si dhiba.
Waan madadiimtuu kanarra mul'atan qabu ammoo wanni ramadaan nu mul'ata malee keessan horiin nu qabatte iddoo jiru.
Ayyee ayyee jaldeessa. Baga nagaan baate barnoota jabeeffadhi baga waaqis baase.
Ayyee ulfaadha galatooma horaa bula.
Nama maantaan dubbisuu jiru kunillee jaatanii kunnooti. Eessa si qabanii ganna gam hidhamtee ganna gamsi muran.
Mooyyala garuma bitaa kanana qabani. Waggaa aginatti murteessanii umrii aganin hidhame immoo wagga saddeet.
Mooyyala keenyaa moo mooyyala Itoophiyaa keessatti si qaban?
Keenyaatiin qabani.
Maal ta'eef si qaban?
mirga walqixxummaa biyya sana irratti namni kun argachuu qabaa jedheetiin dubbatu akkasumaan na qaban yoo na qabani bara ingilifummaa oromoo jedhaniisin na qaban keenyaan na qabe keenyaan itoophiyaan na kennite itoophiyaan agachitti lafa makaanti waraana sunis fursiteetiin gaafaan adoo lafa maayikelaawii sun nungeessinuun ture.
Saagamsi tursan.
Labsuun bultii kudhanii saddeeti ture guyyaa guyyaa poolis federaalaa jedhaniitiin poolis kana kaampuu isa keessatti nu qabadi halkan halkan gara kaampii waraana sun nu geessanii guyyaa immoo kaampii waraana nu geessan halkan poolis federaalaa nu geessan akkanuma wal mursaniitiin bultii kudhanii saddeeti fulatan ture. Kaampii mooyyalee ta Itoophiyaa ta federaalaa. achiin duubatti gara finfinnee nu fidan filas hin beeku lafa maakelaabii tan hin dhaqinu finfinnee nu fidaniitiin lafa dhoksaa nu hidhan.
Kami dhoksaa akkamiiti?
Lafti sun lafa dukkanaati lafa lafa sun lafti sun lafa kaampii akka waraana ta'a akka kanaan dura mooyyalee agarree taanii miti lafa poolisaa ta'a poolisii jiruu miti. man tokko manuma kolbiilabeeti manuma akka mana normaalii namni itti galuuf jiru manuma kana kan keessatti namni nu qoratu nu qorata.
Isaan nama gamee yookaan isaan fidanii isaan qoratan kana?
Nam sadii namni biraallee manneen nu cinaa keessin jijjira. Man nu keessa jirru kanatti nuun namni kun kamuu fula fula bula.
Achi keessa tagame san tursan?
Garjii afurii keessa ture. achi fuudhanii maayikalaabii nu geessanii maayikalaabiitti duuba qorannoon waan namni kanaan duratti hin dubbatin waan sitti dubbaddi hin qabu xararraa taanamaa tumiitii ta olanga kanaan si dhaanan qorannoo akkasiirri turree eegisun amma nu murteessaniitin duuba murtii umurii nu kennanii nu qallitti nu fidan. lafa amma maayikalaabii sunillee agaman dukkana jirru nama aduu saatiin itti si baasan daqiiqa kudhan sii qaban daqiiqa kudhan kudhanitti nama jijjiiran yoo jijjiirra kanaan nama diida kanatti nama dubbaasan kan agartu malee wanni arguu dandeettu hin jiru nama man bira kee jiru dandeetteetti ni agartu aduutti na baasa kadhattu fincaan achum keessatti fincooftu maatiin wal qunnamuu hin dandeettu.
Omtaatee fuuyyudur harka miila fayyaa qabda.
harkaa miilaa fayyaa qaba wanni qaamaan narra mul'atan jirtu ooriin immoo naaf kennam jirtu kan qabbanti sun saatiisitti fiddeetin qaama irratti mul'atan jirtu malee wanni immoo naaf keessi jira kaatiin guyyaa kan cufa keessa takkuufaa himatu ani nam naf kanaa cufee jira.
Duri maal hojjetti gaafa keenya jirtu jechuudha.
Naggaade ani balbala ani bunu.
Amma maan ta'uu feete?
Ammallee si ani kaleelle taanaan arrannee as jirutti daba uummata kiyyir bawsin kaleellee kanum dubbattee jedhanii qabanii arrallee du'a qaratti du'e ammallee wanneen kanarra dubbatte na deebisan jirtu aga mirgi walqixxummaatiif dimookiraasii sunis uummata kanaaf dhalatutti kanum qabaa taan jiru tiyyi geeggeeffadda kanuma fedhiin tiyyalleen hawwiin tiyyalleen.
Aateen amma baatee gammachuu qabdaa nama umrii guutuutti muranii maan herreddam yoo akkan teettu kana.
yoo akkan taa'u kana namni kaamallee hin bahin kaamallee duuballee tafin jira namni waliin miidhamillee miidhagduutti argaye kana duubasullee waanuma akkasitti irratti taa'aa jedheetin yaada yaada yaaddoon iyallee waan akkasii bahe kunin hedduun namuma eloon isiyii jirtu eloon akkasii sun namna duuba tafsunillee itti taatii jedhee yaada yoo akka gaafa duriiti akkan immoo itti bahe kanatti fuuldurii diqqoo waan nama abdachiisaati ammoo qaamii biraa ammallee harki micciireetiin fuula qalee isaanitti nama deebiseetiin toorkiin akka qalee manijaasuu keessatti nuufi namni duraallee irratti taate warra duubaallee irratti hin taatu jedheetiin abdii guddoo hin qabu shakkii fi sodaanti waan akkasiiti ammoo amma amma amma yoo guyyaa irraa kan laalu waan dansa waan nama gammachiisaa arguu jiru.
Nama lafa dhaban kaak dabbasaa guyyoo hanfa nama akka nadhii gammadaallee jennu oromoo hedduu dhaban fakkeenyaaf haati beektu keessa namuma akka keeniyaa qabanii kanfa nama akkana kan garamiin shakkan seeti yookaan ammoo homaa oduu isaa homaa dhageettanii.
Nama akkana kana namni amin oduu isaa dhagayeetin achi jiraa jedheetin danda'ee beekuuti himin jiru. Harmaati maqaa dorgoffa kan malee namni akka moluu boruu jedhanii namni gartoololoo kana qabaniitiin gara inni dhaban namni hammatan gagaafatti diriin jira jaldeessu waaqo dabbasaa faallee lafinni hin dhageenne.
Atin wiyyoo aduu eegis qabanii turte warra kan kenna arginu hagam turte.
warri xiyyaa waggaa sadiin diddi duubatti qubna qabaate niitiin xiyyan waggaa sadiitti natti dhufte barbaadu nafne bakka bakka bu'iin hin qabdu duuba agisiin itti naagarte waggaa sadeessooti.
Namni ati beektu namni ati maqaan beektu kan mirkaan keenyaa qabanii qubu qabdi nama gam.
Namni hanquu qabu tokko malu boruu sun muluu boruu warra toloolo diidaa isa afaan toloolo sunii qabanii rimee sadanii lafti qabanii namni itti uffatu qabanii deemanii gari inni itti coobu hin garree qabanii deemanii.
Eenyutu qabe?
Waraana Itoophiyaatti qabe. Nawaariyoo salleessa hullee namliyyoota nu gaafatanii.
Abjaatanii kun guddoo si galateeffadha. Baga nagaa hin baate.
Galatoo.
Nama maanta dubbisuu jiru kun ammoo milkii dooyyooti. Milkii ati eessaa qabamte?
Kan kan itti qabame godina Booranaa ana Mooyyalee irra qaban.
Maan taateedhaan isi qaban?
Halkanumaa anaa ofirruma waariyaa jiru natti seenanii na qabanii. Na qabanii ati miseensaa abaa gargaarta deeggarta miseensaa keetti hojjechaa jirta. jedhanii to'an akkasii na gaafata yeroo na qabani.
Namni si qabe hoo eenyu?
Namni na qabe waa hidhatuma mooyyalee sun warra waraanatiin wal keessatti bakka immigireeshinii jedhamtu na geessanii achiin na tumanii waan hin beekne waan himuu hin dandeenye na gaafatu ganam lafti bariteenaan kaantu waraana na geessan. Fi achitti miidhaa guddaa narraan gaafatan. Guyyaa kudha saddeet isaa digdama achi dulle mooyyale. Nama lama walitti numa kan achitti gar Finfinnee nu geessan. Bakka dhoksaa nu geessanii achitti gar baatee afurii turre.
Sadeen kun wal beektu?
Hin beeknu waa wal beeknu hin qabnu achumatti harumirra wal baranne ergu.
Warri kullee wamakkanaatiin nu hidhanii jedha.
Waanuma akkasiiti. Ji'a afuriin duubatti makalaawii nu geessan.
Fulaan itti hidhan sun taa fulaan beenu jettu sun poolis dhaabaa moo waan akkam fakkaataati?
Homa mana namaatii miti bakka sanii bakkuma isaanii kophaatti itti nam galchanii nam qoratanii itti nam tumanii waan barbaadan bakka isaan itti nam godhanii bakka beekamtiillee hin qabnu bakka dhoksaati.
Namni lamaan si daran moo dhiira moo dubra?
Dhiira dhiira achii makkalaawuu nu geessanii makkalaawulleetti akkuma bakka sanii nu tuman san nu tuman saa torba saa ja'a riiba nu kaasanii nu dhaanu. Naa arra doonaaf bor doonaaf ennayyuu wanni irra been hin jirtu bakka kophaa jirruuf yeroo makkalaawuu jiru sanillee sanirra kan ka'e tiibbiiniif na qabee achumaana gammaa tiibbi lafee ta'u hin beeku dudda kun gamta konna dabee gammaayyuu dudda kana qajeelee deemuu hin danda'u.
Gamma qajeeltee deemuu hin dandeettu.
Gamma qajeelee deemuu hin danda'u.
Ati nama ganna gamii tamma?
Anam nam gara waggaa soddomi sadii taa'e.
Achi eessi dabarsan maakelaawwi?
Qaallitti nu geessan.
Amma qaallitti keessa gad san lakkisan. Ganni saddeet hidhamtee qaallitti keessa gad baate qaallitti illee taana maakelaawwi taanaan miidhaa kun nama akkamiin walti hidhan.
Haan jaarsaallee dargaggeessallee dadhabaallee hundi saba kun tokko guuranii man tokko keessaa xiqqaatan dhibbi sadii gala.
Man itti hidhan keessam nama gamii jira fakkeenyaaf maakelaawwi yookaan qaallitti keessa.
Man itti na hidhan keessa nam dhibbi sadiif gar torbaatamaa jira.
Dhibbi sadeef torbaatame kun namuma afaan wal dhageettani nama Oromoo moo namummaa dhibii nam gos dhibii.
Pirsentii saddeettamni Oromoodha nama achitti hidhamu keessa.
Dhibbi sadiif torbaatame yoo jettu mana gamiiti mani kun mana gam bal'at mana taakkoo hagamta fakkeenyaaf.
Namni kaan jala rafa kaan gubbaa rafa kaan lafa rafee bakka ejjattu miilan hin qabdu namni halkanuma fincaanii deemu nama kana irra ejjataa deema. Doboqaa jedhaniini doboqaan kun lafa namni walirratti tuulamee akka midhaanii wal gubbara.
Doboqaa.
Doboqaa jedhama. warri abbootii qabeenya faan achuma keessatti maallaqa san kaffalee warri tujaara jechuudha yookaan siree argata yookaan bakka gorsummaa akka namni irra jechuu hin dandeenyetti rafa bakka fooyya qabdu jedhanii ilaalan isaaniif kennamu.
Namni akka malee dubbiin isaa itti jabaatte nama akkamii fakkeenyaaf.
Namni akka malee dubbiin isaa itti jabaatte nama abaa'oo ni matan.
Maan tolchanis?
Isaa carraa namoonni hidhamaan sun qabu hedduu ni dhowwu.
Maan maan faa?
Fakkeenyaaf yoo dhukkubsate man yaala bahuudhaaf akka namoonni hambaanitti ba'uu hin danda'u. Yoo akka tasaa dhaqee deemtellee poolisiin siin deemsun kaardii kan kee sun laalee yakki kan kee ammoo kaardii sana irratti barraa waan ta'eef si cinqee akka tini dhukkubsa yaalamtee milkoomnetti eegumsa addaatiif waan addasi godhee si deebisa poolisiin mataan isaa. Akka tina himannee dhadoo tina himannee. Yoo doktoriin fakkeenyaaf baallam nam tokkoo qabu baallam sun seeraan hin qabuu fi kolarii agadariyaa namicha iyyuu akka inni itti wanni dooktarii sunitti nagaa himatee rakkoo isaa kan dooktoriin sun laaluyyuu poolisumti sun carraatti dhiphisa. Yoo gaafattee uummata kan kakaastaa waan biraatiif akkas taata akeeki bira qabda jedhaniit man dukkana nam geessu. Man dukkanaa keessatti lubbuun isaa ka dabarte maala kijjeessa kan beenne iddoo jiraachuu danda'amaayyuu.
Gaafa achi keessa jirtan an fakkeenyaaf akka feetaa miidhaguu hin danda'u jettee nama ganfakaa lubbuun dabarte argite waan iltanteetiin argite fakkeenyaaf.
Nam lama maqaa kee kaasuu danda'a.
Eenyu feenu.
tokko nimoona xilawu ka jedhamu.
Nimoona xilawu waliin hidhamteeti?
Waliin hidhamee.
Ahaa tokko nimoona xilawu na qalbii na.
Inni dhukkubsatee sababa yaala ga'aa dhabuurra kan ka'e lubbuun isaa achi dabre yaalgaa waan dhabeef jecha tokko ammoo Tassaawwan Camadaa nama jedhamu injiineer Tassaawwan Camadaa galgaluma osoo waliin teennu nama lama kaasanii nu bira man dukkana geessanii waan yakkanis waan godhanis wanni beeknu hin jirtu waggaa muraasa booda ni du'ee jechuudha namtisu manum dukkana keessatti.
Si bira yaamani Ee nu bira yaamanii deemanii akka yaaman akkamiin dhageette.
galgala ergaa aduun dhiisee manan nu galchanii man nu cufanii booda dhufanii man bananii mana keessa baasanii deemanii garii nam lama.
Lallabanii yaamani jara kana.
Lallabanii yaaman Eh, man bananii yaamanii dhufanii sirum isaanii irtasaanii irratti isaanii lamaan dudduubatti hidhanii adoonoo achumta teennee laallu Harka duubatti dhani.
harka duubatti hidhanii daddarbaa tuttumaa balbalaan nu bira gabbaasan Tasfaayee fe'ennu.
injineer Masiin Abbabee ka jedhamu waliin bahe inni yeroo sanitti eegis mingarree Namni akka namni harki hidhee deemeen kuneen.
mootummaa poolis mootummaa dhufe poolisiin miidhaa kan nu eegaa jiru.
Dura waan taateef baga nagaan baatee guddas galateeffadha.
Mariibule.
Eh, Nama ammaan tan dubbisuu jiru kun ammoo eh, Liibaan Waariyoo. Eessaa si qaban yoom si qaban?
Ani sololoona qaban bara kuma lamaa fi kudhan Sololoo keenyaa si qaban gan gan nagamiin dur gan saddeetiin dur. Eh, Maal sii maan ta'uu jirti si qaban maalirra si qaban?
galgala manuma kiyyana qaban.
Mankan keetii si qaban namni si qabe eenyu eessi si geessan?
Poolisiin keenya na qabdee halkanuma qabdu suni. Itoophiyaan na kennanii Itoophiyaan na fudhattee akka nama hollessi akka nama hollessiif nyaatte. Halkanum sun na dabarsan gaafuma na qaban sololoo na qabani galgala garsaa lamaan na qabani garsaa afuriittiyyu Itoophiyaan na dabarsan. Qormaata warri na qoratu warra waraanaati ka maklaakiyaa miidhaa guddaa narraan gahaa turanii qormaata sun keessatti. Baatii tokkoof gar bultii digdami wayii na tursan.
Eh, Mooyyal keessa eessi tursan?
Mujalasa Hambi, Hambi waraana maklaakiyaa Fullee jedhame Hambi waraana. Achiin duubatti Finfinnee na geessan.
Gaaf hambi waraanaa fulleessaa jirtuun isaan nama gam nama gam argite.
Nama lama.
Namumati beektu.
Nam bakka tokko turree mee achumatti itti dhudhufeen.
Ijoollee Oromoota nam lama san.
Ee nama lama.
Achi eessi san dabarsan. Eh, Liibaan Waariyoo sololoo na qabanii jedha. Atu dubbachuu jirru simuun afaantu nu citte. Itti deebinee jennaan arguu hin dandeenye warri cufaanuu baga nagaan baatanii jennaan waltum deebifne isanii bahu jirtan cufaanuu baga nagaan baatanii jenna warra kan babbaa'uu jiru kana fuuluma warri yaa'u cufattu iyyuu namni karaa yaa'eeti kaan gammachuun simata kaan immoo korma korbeessa qalee fi meedhichaan simachuu jira baga nagaan baatanii baga gammaddanii jennaan